iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi ni mu kinyarwanda i washington dc mu burundi mudukurikirana ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobas gmail akaburungu com no kuri facebook kuri aderesi voa radiyo yacu no kuri website yacu ariyo zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com uwa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
indwi zitandatu gusa inyuma y'uko igihuhusi gikomeye idayi kibice bigacika muri mozambique igihuhusi gishasha gikomeye kenet cashitse kandi muri ico gihugu ku munsi wa kane w'indwi irangiye abantu mirongo itatu n'umunani bavuga ko bamaze guhitanwa n'ico gihuhusi mu buraruko bw'igihugu imvura y'insegenya n'imyuzure vyageramiye utwigoro twuguha imfashanyo abasinzikajwe n'igihuhusi kenet tubibutse ko igihuhusi idayi cyahitanye abantu barenga amajana atandatu abandi ibihumbi n'ibihumbi barava mu zabo ishyirahamwe mpuzamakungu onu rimenyesha ko ari irya mbere mu mateka azwi mozambique ishikirwa n'ibihuhusi bibiri mu gihe kimwe ugukurikirana mu gihe gitoyi kw'ibi bihuhusi idayi na kened byatumye abantu bagira impungenge kurushiriza ku byerekeye ihindagurika ry'ibihe nibyo tuvuga ko mu kiganiro muri isanga twatumiye dr emmanuel havugimana yigisha ivyerekeye ubumenyi bw'isi geografi mu rurimi rw'igifaransa kuri kaminuza y'ubutare mu rwanda umutumire waramutse
muraho cyane twebwe ubwo nimwiriwe kuko hano mu rwanda ubungubu ni saa kumi yego um, ibi bihuhusi bibiri bikomeye cyane bikurikiranye mu mwanya muto uh, ku bwanyu ni ikihe coba cabitumye
murakoze ikintu kigaragara cyane muri iyi minsi ibintu abantu bagenda babona bisa n'ibidasanzwe byose biraterwa ku mpamvu imwe nkuru ni ihindagurika ry'ibihe ihindagurika ry'ibihe naryo rifite impamvu twigeze kuganiraho ubushize zijyanye n'ihumanya ry'ikirere rikomoka kuri ziriya nganda zikoreshwa hirya no hino mu bihugu twavuze leta zunze ubumwe za amerika twavuze ubushinwa twavuze ubuhindi twavuze muri afurika afurika y'epfo ibi ngibi twita ngo burikisi na brezil ubwo ngubwo uhita ijyamo ariko cyane cyane bikaba byiyongeraho nanone n'ubu hari abantu bagira mu buryo bakora nk'ibintu byo gutema amashyamba bituma imvura igenda ibura hamwe na hamwe cyangwa se ikagwa ku buryo butunguranye ikagwa ari nyinshi ubundi ikongera ikabura ubungubu mwebwe muvuga muvuga iby'igihuhusi cyo muri mozambique muri aka kanya nanone baravuga nanone ibintu by'imyuzure mu gihugu cya canada muri provinsi ya quebec aho n'abantu bamwe na bamwe bavuye mu byabo kubera imigezi yabo yaho ahitwa utawuwe abantu bagiye bava mu ngo zabo kubera amazi menshi yavuye ku myuzure y'imvura zahaguye muri iyi minsi ibyo rero niyo ni ibintu biri muri isi henshi muri rusange ubona yuko ibihe turimo kubera uruhare abantu bagenda bagira mu byo bakora nk'ibyo by'inganda twavugaga tubona ko no mu minsi iri imbere ahubwo bishobora kuziyongera kubera yuko n'amasezerano mpuzamahanga yagiye ashyirwaho ibihugu byose ntabwo birashyiraho umukono kugira ngo bishobore kuyakurikiza ku buryo byatuma ibyo bintu bigabanuka ariko rero ikintu igihe mbona gitangaje ni uko wari umaze kubivuga muri introduction uvuga yuko aribwo bwa mbere igihugu nka mozambique gihura n'imiyaga nk'iyo ngiyo nibyo koko mu by'ukuri twari tubimenyereye mu bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika muri za karayibe bikunze kuhaba cyane donc ndashaka kuvuga hariya muri rezantiye no mu kigobe cya mexique
muribuka katrina muri bibiri na gatanu uko yari yaciye ibintu n'iyindi miyaga myinshi yagiye iza nanone ifite ingufu zikomeye igasenya igatwara amazu ikica abantu ariko muri afurika koko ntabwo bikunze kuhaba mozambique ngira ngo kugira ngo bigere kuri ruriya rwego nicyo gihugu cya mbere muri afurika bibayemo ntabwo hari ibintu mbona vuba aha ngaha ntekereza ko ahandi byaba byarabaye hari abavuga ko muri ibi bihe kubera iryo hindagurika ry'ibihe no kwiyongera k'ubushuhe ku isi ko amabahari amazi mu mabahari ariko atera ashuha kurushiriza kandi aduga cyane ibyo mwari ko muravuga ni ibintu abantu bazo kwitega ko bizoba kenshi kuruta uko byahora uko abantu bahora babibona
ni ibintu kubisobanura kuri kuri radiyo hari bitakorohera kumva umuntu uwo ari we wese ugeze nko mu ishuri umuntu abishushanya abyereka abantu cyangwa kuri televiziyo ubundi hariho fenomene bita ngo apweringi ibintu amazi yo mu ibahari ya pasifika cyane cyane muribuka ibintu bigeze kuvuga bya erininyo iyo fenomene ya erininyo yuko amazi yo mu nyanja agenda ashyuha akongera agasa n'aho agikuzimu akongera mbega hakabamo ibintu byo ku byo kugenda yigaranzura aho ngaho mu mazi bikazana noneho rero ubushyuhe budasanzwe aho hantu butuma haba evaporasiyo no kuzuma k'umwuka mu kirere bibyara imvura imvura zidasanzwe zagiye ziba cyane cyane mu bihugu bya leta zunze ubumwe za amerika no muri muri amerika y'epfo ubundi erininyo erininyo ni fenomene yari isanzwe izwi abayibonye cyane ni abantu bagendesha amato mu nyanja ya pasifika yakundaga kuba cyane cyane noheli yegereje bakavuga ko ari fenomene eri ninyo ubundi ngo ni robebe robebe robebe bavuga rero aba ari yezu kirisiti ugiye kuvuga kuri noheli igihe cyegereye nativite ni ibintu byari basanzwe bazi bimenyere ariko bigenda byiyongera no kubera ko byiyongeyeho izo mpamvu twavuze zijyanye n'ihumanya ry'ikirere rikomoka kuri ku byo abantu bakora mu nganda n'ibindi twavuze yego tuze ku mirongo ya telefone dufite emenegilde emenegilde uratwumva
yego ndabumva uhamagaye urihe
ndaha mu buganda kampala yego ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro
ufise ikibazo yego
nk'uburundi cyangwa ibindi bihugu bihana imbibe tanzaniya ushobora kwirinda gute nk'iyo mpanuka yabaye muri mozambique kugira nabwo nyine bushyikirwe ibyo bintu byashyitse muri mozambique murakoze reka bishyure
uburundi u rwanda uganda ibihugu biri muri afurika hagati kure cyane y'ibahari ntabwo dufite risike nyinshi z'uko iyo miyaga ifite kilometero magana abiri magana abiri na mirongo itanu yahagera ni imiyaga ikunda cyane cyane gukubita ibihugu byegereye inyanja kubera yuko umuyaga ubona imbaraga nyinshi kubera ko uca hejuru y'amazi nta kintu kiwuhagarika ukaza rero imbaraga zose zigenda ziyongera naho twebwe kugira ngo iyo miyaga izaturuke mu ibahari ya indiyano izakomeze ice hejuru ya tanzania izigere mu rwanda no mu burundi ntabwo ari ibintu byoroshye kuko bavuga yuko umuyaga nk'uwo nguwo ntushobora kwinjira nka kilometero zigera ku gihumbi hagati muri kontina ku buryo byatuma ugenda utakaza imbaraga uko ugenda ujya kure y'inyanja ndumva rero twebwe ahantu duherereye rwose ntabwo twagira impungenge nyinshi cyane iwacu nta miyaga nk'iyo ngiyo ihari ahubwo navuga yuko no mu rwanda twagerageje gutekereza ku bintu byerekeranye no gukoresha imbaraga ziva ku muyaga ibyo bita energy eoliyene ariko etude zakozwe zagiye zigaragaza ko umuyaga mu rwanda ari muke ku buryo udashobora kuba wakoresha amatiribine aya matiribine akoreshwa n'imiyaga akabyara amashanyarazi ntabwo byakunda mu rwanda umuyaga tuvuye mu rwanda ntabwo ugira imbaraga nyinshi kandi n'iyo uje uza igihe gito ariko ibihugu byegereye ibahari nk'ibyo bya mozambique nka tanzania hariya cyangwa nka zanzibar biriya birwa ibirwa n'ibyo bihugu byegereye inyanja byo rwose umuyaga ufite imbaraga nyinshi cyane ni ibintu baba bamenyereye nubwo bwose bitagera kuri biriya bintu bishwanyagurika nk'uko byabaye muri mozambique ariko bo umuyaga baba bawufite no mu bihugu by'uburayi abahageze muzi yuko mu bihugu nka za ubuhorandi za denmark za suwede ayo masoko ntanganguvu akomoka ku muyaga bayakoresha cyane kubera ko imiyaga yo muri muri ibyo bihugu bifite imbaraga nyinshi baba bafite ibintu by'ibitiribine bifata uwo muyaga bikabyaza amashanyarazi rero mu rwanda ntabwo byakunda yego ubundi aduhamagaye ni fredi fredi uratwumva alo ni fredi
yego uhamagaye urihe alo fredi
ndakumva yego urihe
ndi mu burundi yego ikibazo icyimviro
ikibazo yego
nari kubaza ikibazo cyerekeye iyo miyaga nabibonye kuri fesibuke yerekeye ibyo bya mozambike
ndabumva
nk'abahinga babiraba neza byoba biva kuki byatewe n'iki
yego yari yabisiguye reka asubira gusigurire Emmanuel ngira ngo ntabwo yari yakurikiye twari twabivuze ni ibintu bijyanye cyane cyane n'ibi bintu by'ihindagurika ry'igihe by'ibihe bikomoka cyane ku byo tuba twavuze mbere n'aba bantu bakora bafite amahinguriro akomeye bafite ibyuka bihumanya ikirere bituma ubushyuhe bugenda bwiyongera mu kirere twongeyeho ikindi kintu giterwa n'amazi yo mu nyanja agenda asa naho yibirandura ibyo ni ibintu twari twavuzeho mbere nibyo rero bigenda byiyongera kubera ibihugu twavuze nka leta zunze ubumwe za amerika ubuhinde ubushinwa n'ibindi bihugu bifite inganda amahinguriro akomeye cyane yohereza mu kirere ibyuka byinshi bituma ubushyuhe bw'isi bugenda bugenda bwiyongera
ariko none yego mubaze
ikindi kibazo mfite muri icyo gihe ibyo byuka biza biratera bigatuma hahinduka ibihe biza birahinduka hariho umugambi baba barateguye kugira ngo ibyo byuka bituma ikirere kimera nabi borondera ukuntu bahingura ukundi kuntu bitosubira konona ikirere
abahanga barabigaragaje hagiye bagaragaza ibibazo isi ifite kubera ibyo bihugu bihumanya ikirere ariko hagiye hajyaho n'amasezerano mpuzamahanga ibihugu bimwe bikayasinya ibindi ntibisinye ibindi bikifata natanga urugero nka aya nyuma ni amasezerano yasinyiwe mu mujyi wa paris leta zunze ubumwe za amerika zari zayagiyemo ariko numvise perezida w'ubu donald trump asa n'aho ashaka kubyikuramo kandi leta zunze ubumwe za amerika zifite uruhare runini cyane muri ibyo bintu byo guhumanya ikirere ni uko ikintu abantu bashobora kuba bakora ni ukugira ngo ibihugu byose byubahirize amasezerano mpuzamahanga kugira ngo ibyuka bijya mu kirere bigabanuke ariko hari igihe usanga harimo inyungu za za politiki cyangwa se z'ubukungu zituma ibihugu bimwe na bimwe bidahita byitabira ngo bishyire mu bikorwa ibyo bintu
murakoze
yego n'intererano notanga yego
ibi niraza yuko nk'abantu murabona ko abantu tuba tubayeho nyine tubona ibyo bihe kandi bihindutse bishikira twese nibaza bujyanye bakabironderera inyinshi bakaronderera inyinshi y'icyo gituma izo ngorane zishika
ntabwo byoroshye kuvuga ngo ngo umuti n'uyu n'uyu ngo byahita birangira aka kanya ariko ni ibintu bifata igihe bifata imyaka ibyo bihugu navuze biramutse byubahirije amasezerano mpuzamahanga bigashyira mu bikorwa ibyari muri aya masezerano buhoro buhoro ubushyuhe dufite ubu ngubu bwa dogere ebyiri ku mwaka bwagabanuka barifuza yuko byibura byagabanuka bikazajya munsi ya dogere ebyiri zikaba ziyongera byibura nka nyuma y'imyaka icumi urumva rero koko twebwe ubu ngubu ibihugu batabyitayeho nicyo kibazo gihari naho ubundi ni umuti uza buhoro buhoro ntabwo ari ikintu uvuga ngo twakora ikintu iki aka kanya bigahita birangira ni ibintu gusa ibihugu byose bisabwa kubahiriza ayo masezerano mpuzamahanga tukareba yuko ibyo bintu byagabanuka ariko birasaba ubushake bwa bw'ibyo bihugu bikomeye bifite eh, amahinguriro akomeye bishobora kuba eh, byashyira mu bikorwa noneho ku buryo tubona ko hari ikintu gihindutse ku buryo bugaragara murakoze baba murakoze Eh, eh, eri nawe nyine aratwakuye eri irindi zina huri
Eh, ndacayisabaye nditura mu giteranyo
ni mu burundi
Eh, mu burundi ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro ushikiriza
Eh, se numva amenga ari nk'ikiciro ngerageza gusaba urabona yuko eh, ivyo bintu kabisa urumva ko biteye ubwoba rwose ivyo bintu urumva nk'umusa mwatuzaniye yabivuze tegwa n'ivyo bihugu byajyayeho ibintu bimwe bitubahiriza None rero ikibazo jewe n'abashaka nko kubaza cangwa se none ko turiko turabona ivyo bintu vyabaye ku rwego ruteye ubwoba rwose kandi bikaba byabaye mu bihugu byacu bya afurika kandi nkabasanzwe mbona ibyo bihugu bidashaka kubahiriza amasezerano ari biriya bihugu eh, yabanje Bihangaye.
gutera imbere bisanzwe biteye imbere rwose hari ico ibi bihugu byacu tuba bitekanya kugira ngo bibe byoshobora kwitwara ivyo bihugu kugira ngo turabe yuko boshobora kuza bara- barubahiriza ayo masezerano
nta kinini dufite uretse kubyamagana mu nama mpuzamahanga mu itangazamakuru buriya nka biriya bintu byabaye muri mozambique ko byabaye buriya mu minsi iri imbere uzumva habaye impu- inama mpuzamahanga ibiganiraho eh, bagire imyanzuro ibintu batangaza eh, inama irangiye eh, bisaba ibyo bihugu kongera ku- kubahiriza ayo masezerano ariko nta kinini gihari ko nta bihano twabafatira se nta mafaranga twabaca ni ibintu byo kugira ngo buri wese yumve yuko ari ikibazo kimureba kugira ngo eh, ingaruka zi- zishoboka zishobora kuba ku bantu benshi zigabanuke naho ubundi wa mugani eh, ababifitemo uruhare ni aba- ni- ni ibihugu bikize bifite amafaranga menshi bifite eh, n'imbaraga za politiki na gisirikare washaka ku buryo utavuga ngo "M- mbategetse ibi n'ibi kandi udafite ikintu uri bubahanishe niba badakoze ibyo wifuza gukora ni ibintu rero abantu bazakomeza kuganiraho bakoresheje amanama mpuzamahanga inyandiko z'abashakashatsi banyuranye ibigo mpuzamahanga kandi burya muri biriya bihugu twavugaga nka leta zunze ubumwe za amerika hari abahinga baho nabo nyine baba bamaze kubyamagana bavuga bati ibyo mushaka kuvamo babwira perezida trump bati "Ibyo- ibyo bintu ushaka kuvamwo ni ibintu bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane ku isi bituma n'abatekereza hari akaba yareba ubwo na, na, na sena na kongere y'abanyamerika bashobora kugira ikintu bayivugaho ku buryo hari twatekereza ko eh, ari leta zunze ubumwe za amerika ari ubushinwa bose bagerageza kugira ngo ibyo bintu kuko ndavuga ibihugu ko ari bibiri kuko byonyine ubu- ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika bifite uruhare rungana na mirongo ine ku ijana by'ibyuka bi- bizamuka mu kirere byo uko ari bibiri byonyine urumva rero ko biramutse bigize ikintu gikora eh, kigaragara eh, twa- twese twa- twahabonera birenze ukuntu twa- twabona ku byo bigabanutse mu isi muri rusange yego Eh, mwitegereje ku vyerekeye ku rwego rwa afurika nk'umuryango w'ibihugu vya afurika ko ibi ari ibintu nk'uko mwariko murabisigura bizokwibonekeza kenshi eh, Eh.
atari nk'iyo miyaga ku, ku bihugu vyegereye amabahari no hagati mu bihugu ihindagurika ry'ibihe inkurikizi zavyo ziribonekeza uruzuba imyuzure imvura Eh, Ah, ni ikihe mw- mwibaza ko ku rwego rwa afurika aba- cokogwa kugira ngo eh, bagerageze ku- kuko ico ni ki- ico ni ikibazo kizotera ciyongera bato bato kwihoza kwirengagiza
ubundi eh, muri afurika icyo dushobora gukora ni uko buri gihugu cyose kigira icyo eh, twita eh, environmental policy ni ukuvuga politiki ya- yacyo mu- mu bijyanye no kurengera ibidukikije hariho ibihugu rero usanga bitabishyiramo imbaraga zihagije niho eh, usanga nk'ibintu byo kurinda amashyamba yabo ibintu eh, byo kurwanya ibyo byuka bihumanya ikirere eh, ibintu byo ku- guteza imbere eh, ibikorwa n'inganda zi- zi- zi- zi- zi- zidahumanya ikirere akaba aribyo abantu bahitamo gukoresha Eh, usanga batabishyira mu bikorwa bose cyo kimwe ariko ku rwego rw'isi afurika ntabwo ifitemo uruhare runini cyane mu byerekeranye no guhumanya ikirere ibyo navugaga byaba ibyo kugira ngo buri gihugu kimenye uko cyirinda ubwacyo mu byerekeranye n'ibidukikije naho ubundi ku rwego rw'isi rwose uruhare runini rwa guhumanya isi eh, guhumanya ikirere ni ni- ni- ni ni ibihugu by'i burayi ibihugu bya eh, nka leta zunze ubumwe za amerika cyangwa n'ubushinwa byo muri aziya naho ubundi rero ikintu cyakorwa nk'ibyo bihugu bya mozambique buriya bagiye kuhakura isomo hari uburyo abantu bubaka nka leta zunze ubumwe za amerika zi- zirabizi hari nk'imyubakire y'i- y'iyo mijyi yegereye ibahari bakamenya ukuntu bubaka kugira ngo haramutse habaye ibibazo nk'ibyo ngibyo nka bi- nka bimwe byabaye muri tayilande kera bya tsunami mbega kureba ukuntu barinda imijyi yabo eh, ntiyegere imyanda cyane cyangwa se bakareba ukuntu bakubaka eh, niko bihenze ari ibintu usanga bisaba amafaranga menshi cyane ariko ubundi hariho za tekinike zituma n- n'aho haba ikibazo gikomeye nk'icyo ngicyo eh, hatapfa abantu benshi cyangwa ngo hasenyuke amazu menshi ikindi ni ukubanza kumenya kubaka eh, gufunga ibisenge by'amazu yabo kugira ngo bidatwarwa nk'uko dukunze kubibona eh, amazu yacu muri afurika akenshi usanga adafite imba- adafite imbaraga cyane adakomeye cyane ku buryo iyo haje umuyaga nk'uwo nguwo ufite kilometero imbaraga za kilometero magana abiri ku isaha usanga amabati a- ahise agenda ubu rero na- ni ukugira ngo abantu bazahigire bamenye yuko ba- bagomba kubaka ibikomeye kugira ngo haramutse habaye habaye ikibazo nk'icyo inzu ntihite itwarwa ako kanya Yego.
buriya abatuye ku nkombe zi- eh, zi- z'ibahari igihe cyose bagomba kumenya yuko baba bashobora kuba batwarwa n'umuyaga kandi eh, ubusanzwe muri afurika bajyaga bagerageza ariko ubu bigiye kugaragara yuko ntabwo ari muri amerika gusa biba n'ahandi hose muri afurika bishobora kuhaba byatangiye deja muri mozambique ubu ubutaha uzabyumva muri nigeria uzabyumva muri cote d'ivoire muri za liberia ibyo bihugu byose bigenda bihana eh, bi- bigera ku nyanja yaba atlantika cyangwa ya indiyano byose uza- uzasanga habaye eh, habayeho ikibazo nk'icyo ngicyo Eh, baravuga no kubera ah, urwo rugero rw'amazi rutera rwiyongera mu mu mabahari ko Yeah.
nk'ibyo ibyo bisagara vyegereye vyegereye inkengera z'amabahari bi- bish- mu bihe biri imbere urabona bishobora kuzotwa urakoze bizo- cyane bishobora ku- kuzomigwa ku- kumenya n'amazi icyo kintu. Iki- Eh.
ikindi kibazo ubu ngubu gikomeye ni uko kubera ko ubushyuhe bugenda bwiyongera ku isi ziriya bahari zi- zisanzwe n'ubundi zikanye cyane ziriya zo mu- muri eh, Atlanti- antarctique ni ukuvuga muri pole nord no muri pole sud sinzi ukuntu nabivuga mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda pole ni hariya hajya hasi cyangwa hejuru eh, pole Nko ku nord mpere- majyaruguru mpere za- na pole eh, sud majyepfo izo yego nyanja zazo zisa- zisanzwe zi- zikonje cyane ubu kubera ubushyuhe ibintu by'ibisozi bya- bya barafu byabagayo byatangiye gushonga iyo bishonze rero amazi ariyongera nibyo bishobora kuba byatera n'imyuzure mu mijyi yegereye eh, yegereye inyanja nibyo bi- bi- bishobora no kuba byatuma byatera na- na biriya bibazo twavuze ya ya fenomene nababwiraga ya apoweringi ikunze kuba cyane cyane ahagana mu kwezi kwa cumi na kumwe kwa cumi na kabiri igihe noheli iba yegereje muri ibyo bihugu bya eh, amerika y'epfo ibyo yego rero nabyo urumva n'iyindi fagiteri ite- na- na- na none nayo itewe n'uko ubwo bushyuhe bugenda bwiyongera kubera izo mpamvu twavuze za- z'imyuka ihumanya ikirere ituma ubushyuhe ku isi bwiyongera
yego Eh, tugaruke ku mirongo ya telefone Adolphe araduhamagaye Adolphe uratwumva
rero ndabumva uri he
ndi bujumbura ufise ikibazo canke iciyumviro
jewe ndafise iciyumviro yego
na cyane twumvise iyo mpanuka yabaye muri mozambike bivanye n'icyo gihuhusi mu bisanzwe turumva i- icya mbere na mbere twoba- twobanza guhoza imiryango yahaburiye duhoza n'igihugu cya mozambike ariko turabye n'ibindi bihugu bya afurika nk'uko uwo mutumire yariko arabivuga bizohava bishikirwa kuko turabye nko mu burundi igisagara gikuru cy'i bujumbura kiri ku nkengera y'ikiyaga byumvikana yuko habaye intureka mu kiyaga atankeka yuko igisagara cya bujumbura nacyo nyine cyohava gishikirwa rero jewe nagomba guterera mvuga nti mu kubaka ibisagara byacu twoza turaraba nk'uko uwo muhinga yariko arabivuga tukegera inyuma tuga- tukegera inyuma y'igi-
tukegera kure y'imyanya tukajya ku mitumba hanyuma tukagerageza no guhindura ibidukikije ariko ngaho naho nshambaza akabazo rero none ko uwo muhinga yari ko aravuga yuko mu bihugu bya afurika ata atantuze ataruhara runini mu gu- mu guhungabanya igisenge cy'isi bifite cyane cyane cyane cyane igisenge kiba gihungabanywa n'ibihugu bya rutura bifite amahindisiri manini manini ubwo nta Mm.
nta ndishyi y'akababaro ibihugu bya afurika byohatorera kubona konsekansi ziva kuri ibyo kuri uko guhungabanya inyanja guhungabanya igisenge cy'isi biza ku- kugira impagite negative ku bihugu bya afurika kandi atari byo
Eh, ikibazo tura- turakutaye ku murongo ariko ikibazo mwacumvise Okay.
mutumire
reka mbanze mvuge ku byerekeranye n'igisagara cya bujumbura Eh, igisagara cya bujumbura hari ahantu giherereye eh, ku nkombe z'ikiyaga cya tanganyika ntabwo ari ahantu umuntu yabona iyo miyaga ingana gutyo ya kilometero magana abiri ku isaha magana abiri na mirongo itanu ku isaha kuko urabona ahantu giherereye eh, navuga yuko ari mu majyaruguru eh, ashyira uburasirazuba bw'ikiyaga cya tanganyika ndashaka kuvuga yuko umuyaga mwinshi uturuka muri tanganyika tanganyika murabona ukuntu kimeze ni ikiyaga kirekire cyane eh, kuva i bujumbura ukazagenda ukagera muri zambia mpurungu harimo kilometero nyinshi Eh, ariko eh, mu- mu mu bwaguke mu bugari mu kinyarwanda eh, largeur eh, kilome- eh, harimo kilometero zitarenga mirongo itandatu mirongo irindwi ntabwo ari ikiyaga rero wavuga ngo hari umuyaga uzaturuka muri congo uze usenye buzumbura umuyaga buriya muri tanganyika uturuka eh, mu mazi nyine ukazamuka ariko ukaza werekeza hariya hari ikibuga cy'indege cya bujumbura ni ukuvuga ko usa n'uzamuka ujya mu kiyaya cy'imbo aho za bubanza za kibitoke ariko ahagana aho igisagara cya bujumbura giherereye ntabwo imbaraga z'uwo muyaga ntabwo ziba ari nyinshi niyo mpamvu buriya na kiriya kibuga cy'indege cy'ubujumbura ahubwo indege zihagwa nazo ziba zibizi baba bazi yuko iyo bagiye eh, iyo zigiye kugwa biterwa n'amasaha hari amasaha umuyaga uba uhuha uva muri tanganyika indege ikamenya yuko umuyaga uyifasha guhagarara kuko uza nayo uyihuha mbega iga- i- i- ika- ikaza ika- ikateresa isa naho ijya- ijya muri tanganyika yerekana ihanganye n'uwo muyaga umuyaga ukabera nka fure noneho yajya kudekora ikadekora mu yindi sansi kugira ngo wa muyaga nawo uyihe imbaraga zituma ya- ya- i- igenda idakoresheje karubura nyinshi ibyo sinabi- sinabijyamo muri detaye ariko nashaka kuvuga ko igisagara cya bujumbura aho giherereye nta kibazo gikomeye cyane gihari Igiko- ikibazo igisagara cya bujumbura gifite ahubwo cyaterwa na- na ntahangwa n'iyindi migezi iva hariya mu mirwa eh, kubera inkukura murabizi hashobora kuba ibintu bya iby- ibyo bintu bya by'imyuzure inondasiyo bishobora gutuma eh, ntahangwa rwuzura muha ugasanga hari nk'amazu yatwawe ahegereye cyangwa abantu ugasanga hari imi- eh, amateme eh, ibiraro ndashaka kuvuga ibiraro byatwawe ni nk'ibyo naho ubundi tanganyika nta kintu iteyeho ikibazo muri buka mbere twiye kugira ikindi kiganiro tuvuga igihe hari haba- haje amazi y'urwatsi rutoto nabo twarabisobanuye tuva tuvuga ibyerekeye eh, n'amazi ava mu nganda basuka muri tanganyika batayatunganije bikaba ari- ishobora kuba ari imwe mu mpamvu yatuma ayo mazi ahinduka ah- ahindura ibara Yego.
naho ku byerekeye tuvuga ubu ngubu by- by'imiyaga byo bujumbura ntabwo ntabwo ari ntabwo ari umujyi tubona yuko ufite iba- iba- ikibazo gikomeye cyane cy'imiyaga yego Eh, dufise kandi radisilas radisilas watubwira aho uri
ndi bujumbura kazi ko niga bujumbura ufise ikibazo canke iciyumviro Eh, ni ikibazo ni ikibazo bamaze kubaza umutumire yego
kubera iki biriya bisagara ari byo ah, biriko bihura n'igihugu cyane kurusha ibindi bisagara biba byegerewe biriya bice ariya nyine
yego reka bisure
ego ibisagara bito
Mu- mumusubirire mwo Mumeze neza nimunsubirire
kubera iki biriya bisagara biri mu majyepfo ya afurika aribyo biriko uh, bihura n'imyuzure cyane kurusha ahandi ibindi bice byo ngaho iwacu muri afurika
ushaka kuvuga iyo muri mozambique Eh, ariko arabaza igituma igituma ari bijya bisagara nko muri Mozambique aricyo gice kiriko ki- ko ndavyibaza kigeramirwa kurusha ahandi no mu bindi bice vyegeye Eh.
ibahari muri Afrika Bon, urabona igihugu cya mozambique na biriya bihugu byo ku ibahare kenshi usanga imijyi minini nka za kapitali za kapitali usanga ari eh, ibivuko ni ibivuko abazungu bashikiyemwo bagatangira u- umujyi ukavukira aho ngaho nyuma ga- zikazaba za kapitali urugero natanga ni nka eh, dar es salaam muri tanzania ni ikivuko eh, maputo nayo ni ikivuko ni usanga rero ari ibisagara byegereye inyanja ku buryo iyo habaye ikibazo kiturutse mu nyanja nibyo bishikirwa ubwa mbere ikindi navuga cya kabiri kuri mozambique nk'umujyi wa maputo ni umujyi uri ahantu h'ikiyaya kinini cyane hatagira agasozi ku buryo n'iyo haba- ha- ha- ha- haguye imvura nyinshi eh, n'umugezi nka uruzi rwa zambezi rwuzura narwo ruka- rukashobora kuba rwatera ibibazo eh, byarigeze kuba mozambique na- nanone igeze kugira imyuzure itameze nk'uko byabaye ubu ngubu yaturutse kuri uriya miyaga ariko cyane cyane yaturutse ku mazi yaturukaga mu mvura nyinshi zari zaguye muri za zambiya no muri za malawi noneho icyo gihe bituma rero byuzura cyane muri mozambique abantu barapfa amazu ararengerwa n'ahandi arasenyuka yari imyuzure ntabwo icyo gihe byari imiyaga yego eh, imiyaga rero iraturuka ku Yego.
yaturuka kuri None- bose ya atlantique nako bose ya Ntabwo indiyemo bagira ibindi bibazo.
mu nyanja y'iba- mu ibahari ya indiyano nk'uko muvuga niho haturuka eh, iyo miyaga eh, iza eh, ibangamiye abantu batuye muri iyo- mu- muri muri ibyo bisagara twavuze
ego ikindi kibazo none kugira ngo iyo miyaga izagabanuke hazoka kubidika nyoko kugira kugira ngo iyo miyaga igabanuke n'icyo gihugu
Eh, nta gutegeka imiyaga ntabwo ari ikintu cyoroshye sinakubwira ngo umuyaga tuzawohereza ahandi cyangwa tuyayobotse ahubwo ni ukugira ngo abantu bahatuye eh, bahaba bafate eh, ingamba zo kugira ngo bubake ku buryo eh, bashobora kuba bakubaka amazu akomeye ashobora guhangana n'iyo miyaga ikindi cya kabiri ku rwego rw'isi nimwe navugaga bwa mbere nibyo kugira ngo amasezerano mpuzamahanga mu byerekeranye no kubahiriza eh, no kurinda ibidukikije eh, environment ashobore gu- kubahirizwa n'ibihugu byose naho ubundi bwo umuyaga ntabwo umuntu ya- wahita uvuga ngo nu- ntuzagaruka ahangaha ahubwo ni ukugira ngo abantu bubake bazi neza yuko iyo miyaga ishobora kuzabasenyera noneho bakubaka bafashe eh, ingamba zose tekinike zituma igisenge cy'inzu kitagenda cyangwa se habaye n'imyuzure hari abantu bamenyereye imyuzure nabo nko muri za louisiane muri eh, muri leta zunze ubumwe za amerika eh, kubera ko bakunze kugira imyuzure kenshi bubaka amazu ku buryo abantu bashobora hashobora kuzura ariko abantu bakaba hejuru noneho abantu bakajya ba- bakajya basigara ahubwo bagenda mu bwato bava mu nzu imwe bajya mu yindi bagenda mu twato dutoya ntabwo bikunze gutinda bimara nk'icyumweru kimwe amazi akaba ya- yagabanutse kongera ubuzima bugakomeza yego.
hari hariho eh, amasolusiyo tekinike menshi akorwa n'abahinga ba- bamenyera iby'ubwubatsi ku buryo n'ayo mazi bashobora ku- kugira ukuntu bayohereza ahandi igihe yabaye menshi eh, bakagabanya naho ubundi bwo umuyaga ntabwo wawuhagarika yego dufise kandi Innocent Innocent natwumva
va neza uri he
ndi i kigali aho bita muri nyarugenge mu murenge wa muhima ikibazo iciyumviro
Eh, nashaka kumubaza uwo mutumirwa yego ese ko rimwe n'iyo turebye ku mafoto ukuntu uwo muyaga ugenda rwose ufite umuvuduko mwinshi cyane ni ugira ingaruka zihe mbese ku ba- ku baturage batuye icyo gihugu kuko iyo urebye ukuntu uwo muyaga ugenda uvuduka cyane ushobora kubona ko ikintu cyose kiri mu nzira icyo ari cyo cyose ushobora kugihitana kidasize n'umwe ese abaturage babimenyeshwa ryari ko izo ngaruka zigiye kubaho ko uwo muyaga ugiye kuba abaturage muri make bawumenye- babimenyeshwa ryari n'iryari bahabwa amakuru ko bagomba kwirinda hakiri kare izo ngaruka z'uwo muyaga ababishoboye bagahunga wenda bakaba bavuye mu mazu yabo bitewe n'ingaruka Eh.
bari bugire ese aba Biterwa- bahabwa amakuru biterwa igihe ki?
n'igihugu.
murakoze ibihugu byateye imbere nka leta zunze ubumwe za amerika eh, babimenyesha kare babimenyesha hasiga- hasigaye nka iminsi itatu iminsi ine iminsi itanu hari n'igihe babivuga eh, hashize nka- hasigaye nk'icyumweru cyose bakababwira bati eh, hari umuyaga urimo uza werekeza muri amerika nimwitegure muhunge byarabaye muri bibiri na gatanu igihe eh, wa mu- rya gihuhusi wa muyaga katrina eh, uza abantu barahunze leta nabo n'abasirikare batabara barabahungisha bagenda benshi bajya kure Eh, hari rero burya n'abantu batabyemera hari ababyanga hari abagumaho hari abavuga ngo ntawe uzajya ariko ubundi leta zunze ubumwe za amerika bari bamenyesheje rwose mbere benshi bari barahunze inondasiyo zabaye imyuzure yabaye benshi baramaze kuhava ibihugu rero bidafite ubwo bushobozi nk'ibihugu byacu bya leta eh, byo muri afurika twebwe dukunda kwifashisha eh, meteo ni ukuvuga eh, ibigo eh, by'iteganyagihe byo mu bihugu byo- eh, byo- by'amahanga bisigaye bishoboka ubu ngubu ku isi ba- ba- baba babivuze bati hari umuyaga uturutse muri komoro nkuriya muri ntuza muri muri mozambique wageze muri mozambique uvuye muri komoro batugeze muri komoro nyuma y'iminsi ibiri uzaba ugeze aha n'aha abantu bakaba babizi ariko rero ni ibintu bikiri bishya abantu baracyabisuzugura ni ubwa mbere babibona Eh, ariko ubundi hariho eh, ubushobozi bwa bwa gihanga bwo kumenya bwo kugira prevision meteo zigaragaza zibwira abantu zibaburira yuko hari umuyaga ugiye kuza icyo abantu bataramenya kugeza ubu ngubu ku buryo eh, bwihuse bwa vuba cyane ni nka biriya byabaye muri muri aziya bya tsunami tsunami ntabwo bakunda kuyimenya i- hari igihe itungura abantu ariko iby'imiyaga byo barabimenya Eh, tsunami eh, ibintu bya- by'imitingito y'isi nibyo bikunda gut- gutungura abantu kuko na burya na tsunami nayo burya iturutse ku mutu- umutingito w'isi wabaye munsi y'amazi bigatuma noneho inyanja rero eh, ideboroda igasenya eh, ibiri ku nkombe Yego.
nawe by'imiyaga byo rwose eh, abantu baba babimenye mbere abashobora gutwara utwangushye bagahunga bakagenda abandi ba- bagafata ingamba zo kugira ngo ba- bafunge neza amadirishya y'amazu yabo bagire bati- bagume aho ngaho byarabaye muri leta zunze ubumwe za amerika muri eh, muri eh, za- muri za florida icyo gihe cya katrina hari abantu bagiye eh, banga kuhava ariko hivanzemo na- n'ibisambo bish- bi- bi- bi- bishaka gusigara ahubwo bi- byiba abantu ba- bavuye mu byabo bahunze bo bagasigara ahubwo bajya kwiba iby'abantu basize ariko icyo gihe naho polisi yari ihari ngira ngo mwarabibonye byaciye kuri televiziyo nyinshi yego sebastien nawe nyine ari ku murongo wa telefone sebastien uratwumva sebastien
hano
oh celestin murantunga uratwumva pardon ndabumva ndabumva yego uh, uhamagaye urihe
cyo ndi bujumbura mu burundi yego ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
oya n'ikibazo bagomba kubaza uyu mutumire yego
mbega nk'iyo bavuze ingingo abantu bashobora gufata ah, mu gihe habaye ah, abantu bamenyesha ibintu by'ibiza nk'ibi bishobora kwaduka ni ni izihe nyamukuru ko hariho benshi babibona ariko ntibabone igikwiye gukorwa
mumwishure
ariko ibyo navuze yuko ari- ni ibintu bya bya leta leta niyo igomba kumvisha abaturage yuko hari ikibazo gikomeye nk'icyo bakababwira n'icyo bakora ari ukubahungisha ari ukubabwira eh, kubyirinda mu mu buryo bw'imyubakire naho ubundi bwo eh, nta kintu umunyagihugu we ku giti cye yakora eh, hagomba kuba hariho uburyo bwa leta bubafasha kugira ngo bagere ahantu ibyo bintu bidashobora bidashobora kugera Eh, nkiri ku murongo rero nagira ngo mbabwire yuko ndabona telefone yanjye isa naho irimo ishyiramo umuriro nimuramuka mwumvise bicitse nti- ntibibatungure halo eh, ndabumva yego navugaga ko telefone ishobora gushyiramo umuriro ariko ndagerageza Eh, yego ndebe ko bishoboka ishyireho power bank okay mwakoze Eh, radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko turavuga eh, ku bihuhusi bikomeye eh, bikurikiranye mu kiringo c'indwi zitandatu muri mozambique Eh, ibihuhusi eh, byagize ingaruka ku banyagihugu eh, birasenya Mm, n'amazu Um, umuntu yitegereje ivyo bihuhusi mu bice bitandukanye vyo ku isi haba hino muri amerika mu makarayibe mu kigobe ca mexique niko kibifise imihora inzira bikurikira zi- zihariye ni ukubera iki
Eh, aha rero aya ni isomo rya geogarafi ibyo twita la circulation atmospherique muri rusange urabona reka mbivuge mu kinyarwanda navuga ngo iki ekwatere ekwatere ni umurongo isinzi urabona isi igabanyijemo ibice bibiri hagati hakabaho umurongo witandukanya witwa ekwatere hakaba rero emisiferi mu mbabare ndavanga n'indimi z'amahanga kuko ntabwo binyoroheye guhita mbona amagambo yo mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi yego noneho hagati rero twebwe aho duherereye twebwe nk'ubu mu rwanda no mu burundi turi hepfo ya ekwatere hafi yayo cyane turi muri zone bita zone interitropicale ni ukuvuga zone iri hagati y'amatoropike abiri hari toropike ya kanseri mu majyaruguru na toropike ya capricorne mu majyepfo hagati hagati y'aya matoropike yombi niho harimo ekwateri ndakomeza nkoresha aya magambo mu mbabarire kuko amagambo y'ikinyarwanda umuntu ntayabona adahita aza noneho rero muri iyo zone imiyaga tubona imiyaga y'iwacu ihora igihe cyose ituruka ahantu hamwe abantu baduteze amatwi bose bazi yuko hari ahantu bazi imvura y'iwabo igwa iturutse yaba iturutse ahandi bakaba bazi yuko itagwa iwabo niba wabonye ubonye igicu cyirabura kirimo mu burengero bw'iwanyu ukamenya ko iyo mvura itazi iwanyu twebwe mu rwanda no mu burundi imvura ituruka mu buseruko mu burasirazuba kubera ko iyo miyaga nayo yo muri iyo zone nayo ihuha isa n'aho ituruka muri mu muri sud west sud est izana kuri ekwateri urumva rero niyo mpamvu n'ibyo bihugu wavuze bikunze kubamo ibyo bibazo za karayibe ziri muri iyo zone buriya toropike do kanseri ica mu majyepfo ya florida kugira ngo cyangwa na za cuba yambukiranye ikirwa cya cuba urumva rero no muri iyo zone haba hari iyo miyaga nyine muri zone z'abaturika niho hakunze kuba ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo kubera ko niho hakunze kuvuka ibyo bihuhusi nk'ibyo ngibyo ntabwo uzacyumva muri noruveje ntuzacyumva muri canada kuko na serikirasiyo atmosferike yaho imiyaga yaho ikunze guhuha ituruka mu burengero iyo bita revandi wesite igahuha iva iburengerazuba yerekeza iburasirazuba urumva rero ni ibintu mbega umuntu yasobanura mu by'ukora mu ishuri gushushanya abantu babibona kugira ngo umuntu azabyumve neza kuri radiyo mu mbabarire ntabwo uzi ko abantu bose abatize amashuri maremare babitegera ariko mu ishuri birumvikana byose kandi bikanajyana n'uko isi turiho irazunguruka ifite ukuntu igenda yikaraga yikaraga amasaha mirongo ibiri n'ane ikongera ikanikaraga hirya y'izuba ikazunguka izuba mu minsi magana atatu na mirongo itandatu n'itanu n'amasaha atandatu ndavuga amasaha atandatu kubera ko nyuma y'imyaka ine tugira umwaka umara iminsi magana atatu na mirongo itandatu n'itandatu nizo twita ani disegitire mu gifaransa kubera ya masaha atandatu atandatu atandatu yiyongera imyaka ine akabyara makumyabiri n'ane bakongeraho uwundi munsi bikaba ane disegitire imyaka ugira iminsi magana atatu na mirongo itandatu n'itandatu bya bintu bibiri byo kuzunguruka izuba no kugenda yikaraga ubwayo amasaha mirongo ibiri n'ane bifite aho bihurira n'ibyo bintu by'imiyaga yego ndibaza mwabisiguye uko mubishobora kubona amajambo tekinike ntibyoroshe
biragoye rwose kugira ngo umuntu abivuge keretse umuntu abisobanurira abanyeshuri mu ishuri babireba ariko yego janvier nawe nyine ari ku murongo wa telefone janvier uratwumva janvier nashyizeho komate ndabumva yego uhamagaye urihe yego ubu ndi kigali mu rwanda ufite ikibazo icyiyumviro
hoya ni iby'isi ni ubusobanuro nashaka gusaba yego urabona ubu ni mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'igihugu mu rwanda yego ariko ikiganiro nabonye insanganyamatsiko muri kuganiraho nshyiraho komanteri ariko ntago kuretse mu mwumvikane ijana na kane n'ibice bitatu ntago radiyo ijwi y'amerika tuyifata
yego
sinzi niba hari icyo badusobanuriraho naho uwo mugabo uvuye kuri radiyo mu kanya arakoze cyane kabisa kuko uko abisobanuye niko biriya abantu bize amajyogarafi niko bimeze kabisa ni kuriya biterwa n'aho isi n'uko isi turiho imeze kandi si hano si hano Yeah, muri- mm, muri mozambique yeah.
gusa n'ahandi iriya miyaga izahagera
eh Eh, ahubwo
eh hano hari hari indi Mm.
fm waduha twabumviraho turi muri gicumbi
Ah, mu majyaruguru nakubwiye y'igihugu.
fideli rero jyewe imirongo dufise ngaha ku- ku bijanye n'u Yari rwanda imirongo dufise kuri fm ni ijana na kane n'ibice bitatu hamwe no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu
mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu yego kuri ra- radiyo inshuti ya bose Eh, sawa nda- ndashyiraho cyane nicyo kibazo murakoze
sawa sawa radiyo Mm.
ijwi ry'amerika i i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turiko turavuga ku bihuhusi bikomeye cyane bikurikiranye mu kiringo cy'indwi zitandatu mu gihugu cya mozambique aho byononye ibitari bike n'abantu barahasiga ubuzima Ah, mozambique kiri mu bihugu bikenye kurusha ibindi ku isi Ah, ivyo bihuhusi ingaruka zavyo zizovugira mu mamiliyaridi ah, gusubira kubaka ivyononekaye mu gihe igihugu kidafise n'uburyo ni ibibazo bikomeye ku bihugu bikenye nko muri afurika
nibyo koko ni ni igihugu mozambique kiri mu bihugu bikennye muri muri afurika no mu isi muri rusange Eh, biriya birasaba rwose yuko amahanga atabara akaba inkunga y'ibihugu eh, na- n'imiryango mpuzamahanga eh, itegamiye kuri leta eh, cyangwa imiryango eh, y'umuryango w'abibumbye Eh, ndatekereza nka za pnud za eh, world food program eh, ariyo pamu n'izindi kugira ngo batabare barebe ukuntu eh, babafasha cyane cyane kubona ikibazo ibibazo bihari by'amazi amazi yo kunywa eh, bashobore kuba ba- bakongera kureba ukuntu bakwiyungunganya barebe ukuntu bakongera kubaho naho ubundi bwo koko eh, ni ibintu bikabije cyane kuko igihugu cyarasenyutse sinavuga ko byasenyutse cyane numvise bavuga ko hapfuye abantu bageraho kuri magana atatu eh, cyangwa mirongo itatu na sinibuka neza Eh, iki- Ima- imibare bari batanze
eh, bamaze gushika kuri Eh, mirongo cyane itatu cyane kandi n'umunani hakubiswe noneho uyu mwaka muri uku kwezi iriya uriya mu- mu- muyaga bi- bise keneti keneti wakubise cyane cyane kapu deligado ni ukuvuga hariya ajya kwegera tanzania mu majyaruguru Eh, uwo ushize wari wa eh, uriya idayi wari wa wari wakubise mu majyepfo
yego mu majyepfo ahantu hahoze amapoto ariko hose urumva ko igihugu muri rusange gikeneye inkunga gikeneye abagifasha kugira ngo ibyo bintu bikemuke
yego ah, radiyo ijwi rya amerika i washington dc naho ku vyerekeye ubwo buryo bwo kugabisha abantu ah, ni kihe cokorwa kugira ngo ubwo buryo bashobore kubukwiragiza mu banyagihugu hari nk'abanyagihugu ya, ba- eh, bataba bafise eh.
n'amaradiyo ngo bavyumve Ni- ni ni ikihe co Eh, eh, Eh, mu rwanda mu rwanda twebwe dufite serivisi ya meteo eh, umuntu ashobora kubona kuri telefone mobile yawe ushobora kubona eh, eh, kuri interineti uyifite mu- mu- mu- mu biro cyangwa iwawe Eh, hari na na radiyo rwanda itanga buri munsi buri munsi iteganyagihe bakavuga ngo uyu munsi igicumbi haba ari- ari dogere serivisi n'izi ahaza gushyuha cyane n'aha n'aha televiziyo na radiyo zirabimenyesha abantu buri munsi ibyo rero no muri ibyo bihugu hose ndumva yuko ari ibintu bagomba gushyiramo imbaraga bakajya bamenyesha abantu noneho nk'ibyo bintu bikomeye cyane nk'ibyo byabaye muri mozambique bakareba ukuntu bajya babimenya mbere hash- hakiri iminsi kugira ngo abashobora guhunga bahunge nubwo bwose usanga muri mozambique hari igihe wabura aho uhungira kuko mozambique cyane cyane mu majyepfo nk- ari nk'imyuzure rwose ni igihugu gishashe cy'ikiyaya cyane ubona yuko bitoroshye kuba wabona ahantu hari akanunga agasozi ushobora kuba wahungiraho iyo myuzure ariko byibura abantu bakabimenyeshwa icyakorwa rero ni ukugira ngo leta ziri eh, eh, si mozambique yonyine zo muri afurika muri rusange zirebe ukuntu zateza imbere i- iteganyagihe abantu ba- n'abantu babimenye twebwe buriya kubera ko twirara mu bihugu byiza bi- bi- bigira eh, kirima nziza umwaka wose nta nubwo tujya duha agaciro ibintu by'iteganyagihe i burayi umuntu aba- azinduka mu gitondo areba temperatire iza kubaho ngo amenye niba atwara umutaka ngo amenye niba atwara ikote ariko twebwe nti- nta- umuntu apfa kugenda gusa aba azi yuko bitaza gukunda cyane ku buryo yamererwa nabi ashobora kuba ya- yakuramwo indwara eh, ariko rero twebwe tumaze kubona ko no muri afurika ubu ngubu byatangiye kuba ibintu bishobora kuba byatwara n'ubuzima bw'abantu ni ukugira ngo abanyafurika barebe ukuntu baha eh, umwanya uhagije ibyerekeye iteganyagihe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tubandanye ku mirongo ya telefone hari uduteye akamo ah, izina ryiwe ntiturimenye mwitwa nde
Mm, nitwa merase Oh, Ndi Mera- mu rwanda omeras uri mu rwanda ufise ikibazo canke iciyumviro
Bo, nibwo nari nifungura radiyo kano kanya yego ariko ariko mu kiganiro mwari muriho nari numvise umenga muri kig- ku kiganiro cerekeranye n'igihuhusi cyabereye muri mozambique yego
Eh, nagira mvuge kira- kuri kiriya gihuhusi uko ibintu bimeze nibaza yuko ari kubera ko kudatera ibiti ari niyo- nayo mpamvu habaye umuyaga mwinshi na cyane cyane yuko nabashishikariza yuko bagira ukuntu batera ibiti byinshi kugira ngo bikingire icyo kiza cy'igihuhusi nuko rero kubera ko Um, nko- ntanze nk'akararo nk'uku nguku ko mu rwanda mu rwanda bashishikiriza gutera ibiti abaturage ariko navuga yuko baza kwirinda icyo kintu kugira ngo bakingire ibidukikije bakingire ni- n'abaturage babo icyo nicyo navuga murakoze Eh, murakoze Ah, ico- ico ciyumviro ca merase mwibaza ko ico- Ya, eh, cyo- ntacyo cohindura ni kinini igitekerezo cyiza ariko Eh.
buriya merance ibyo avuga aravuga ibyo tubona hano mu rwanda no mu burundi ntabwo azi imbaraga umuyaga uba ufite ku nkengero y'inyanja twebwe turi kure y'inyanja abanyarwanda benshi uretse n'abarundi benshi uretse abatembereye ntabwo baragera ku ku- ku- ku ibahari nka atlantika cyangwa eh, bahari indiyano ngo barebe bumve ingufu umuyaga uba ufite iyo uturutse iyo uturutse mu nyanja naho rero watera ibiti muri biriya bihugu nka za mozambique aho ngaho ku- ku- ku nkombe y'inyanja ntacyo byamara muri komore byari bihari ariko amashusho amasanamu twabonye eh, mu- muri komore ibiti byaraguye umuyaga ufite imbaraga za kilometero magana abiri na mirongo itanu uraza n'igituka kirimbura kikagwa N'ama- kigarura n'amakamyo aho n'amakamyo kiguye.
araguruka ino eh, amakamyo akava ku- ku ku mabarabara yayo Eh, amakamyo kava hasi akaguruka Eh, eh, aratekereza ko ari umuyaga nk'uyu nguyu tubona mu rwanda wa- ufite kilometero mirongo itatu mirongo ine ahandi wari umu- umuyaga ukomeye cyane uza ukarandura ibiti bikagwa bikagwira amazu biga- bigatwara imodoka imodoka aho wayisize baza ukayibura yatwawe n'umuyaga ukaza kuyisanga kuri metero magana atanu ni ibintu gutera ibiti byonyine ntabwo bi- ntabwo bihagije yego birafasha twebwe abari kure y'inyanja kubera ko bishobora ku- kugabanya imbaraga z'umuyaga nk'amazu yo- ntatwarwe eh, ariko ku- iyo haje umuyaga nk'uwo nguwo w'igihuhusi nk'icyo ngicyo tuvuga ibiti ntacyo bimara
dufise kandi patrick patrick eh, uratwumva irindi zina huri
ndabazi uri he
Ah, ndi kimironko i kigali yego ikibazo ku mutumire cyangwa iciyumviro
niyo ntekereza ko eh, ba- ba- bas- bashyiraho bije ko biriya bintu nyine iki- kitwikiza ko gitungurana bakaba biteguye bafite bije ihagije yo yo kurikavaringa igihe ikizo cyabaye nyine nk'icyumviro ntanga Ah, mutanze iciyumviro
Eh, Ah, urumva- ndabakunda.
bon, urabona nko mu rwanda dufite minisiteri ishinzwe ibyo bintu by'ibiza eh, eh, ishobora kuba yafasha abantu ba- bahuye n'ibyo bibazo ku buryo bwihuse nayo ifite bije yayo yagenewe ahubwo nayo urumva ko igomba gukorana cyane cyane n'iteganyagihe kugira ngo bajye bamenya n'aho ibyo biza bi- bishobora kuba baburire abaturage hakiri kare ariko nti- bije bashobora ntihagije.
guhunga Eh, kandi sinshidikanya ko badakorana barakorana gukorana byo barakorana ariko eh, hari na- n'ibindi biza bitungurana twabivuze kare ah, nka eh, mu kirundi mu- muvuga ngo nyamugigima Eh, gi- eh, umutingito w'isi nk'ibyo bintu bikunze kuba bitateguje eh, iyo hagize aho biba ugasanga hari abantu bakomeretse bapfuye amazu yasenyutse ni ukuza kureba ibyabaye gusa ugatabara abarokotse naho ubundi bwo woningi ibyo- byo kumenyekanisha byo burya ntabwo kenshi ntabwo biba bi- bikunda kuko abantu batabizi ariko eh, nka iwacu mu gihugu cya kongo hariya igoma bafite sitasiyo ikomeye cyane twarayisuye muri bibiri na kabiri igihe haba eh, intuza igihe nyamuragira cyaka Nyira- nyiragongo igihe nyiragongo cyaka twagiyeyo bafite ibikoresho bikomeye bari banabimenye hari umugabo twaganiriye watubwiye yuko yari yabwiye gavana yuko abaturage bahunga ko nyiragongo igiye kwaka ariko kubwira abantu ngo nimuve mu bujyanyu bitaraba eh, guverineri nabyo yamunaniye n'abaturage ntibari kubyumva ku buryo byabaye yari abizi hashize ibyumweru birabivuga bamufata nk'umusazi nk'umuhanura b'inyoma ariko biraba tugomba rero kumenya yuko ibyo bintu bishobora kuba byamenyekana bimwe na bimwe iyo bimenyekanye abantu- abantu ba- ntibafate nk'ibikino bakaba babiha agaciro bagahunga hakiri kare
murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc Ah, ah, hari uwundi aduteye akamo ah, uratwumva ku telefone
yego ndakumva mwitwa nde
nitwa mutazi patriotique mufise ikibazo icyiyumviro munyarutse
ikibazo ni uko leta z'ibihugu ziba- nta- ntabwo bije bihagije n'iki nahoze mvuga kuva na kare
Eh, mwe twara- twarangije hari uwundi ya- yari ku ku murongo wa telefone Eh, uratwumva we umutumire ah, abambe u- muntu twumviriza bireme Ndamwumva, nta kindi kibazo mwana- no- babajije nta kintu bumvise.
bireme uratwumva
ndimo kubumva nta kibazo unyarutse cyane umwanya ugiye kurangira ikibazo icyiyumviro ku Eh.
mutumire halo Ah, twamutakaje ku murongo wa telefone Eh, nashaka mu kurangiza mm, tugarutse ku mureko muravuga nka mu gihugu cya mozambique aho eh, no mu mazinga nka za komora aho ibyo bihuhusi bizo nk'uko babivuga bishobora kuzotera byiyongera murako muravuga ko bo- Mm.
uburyo bubaka buhindura ariko umuntu arabye nka benshi ya mikorosi menshi ababishoboye bazobigira ariko abatabishoboye bizogorana ku buryo ivyo bihuhusi bije bizoguma bigira ingaruka zikomeye mu gusenya amazu Ba, eh, mbere y'uko tu- tu- tuvuga ibyo ngibyo reka ngira akantu gatoya nongeraho ni uko buriya mu by'ukuri abantu babangamiwe cyane n'ibyo bihuhusi ni abatuye eh, ku nkengero z'uburasirazuba iburasirazuba z'amakontina ni ukuvuga nko kwa mozambique na tanzania na za somaliya na za kenya ariko igihugu ngo tuvuge nka namibiya cyangwa angola cyangwa tuvuge ngo ngo gabon birashoboka ariko risike nyinshi ziri ku bihugu biherereye ahagana iburasirazuba nk'uko namwe mubiza muri amerika florida ni burasirazuba n'ikigobe New ca Mexico, Mexique.
eh, texas gutyo Eh, naho ubundi bwo eh, ah, eh, nk'uko bivuze ibihugu byo muri afurika nta- nta nta bushobozi bifite kugira ngo reka akanya byubake amazu kara- akomeye yego, cyane.
akanya karaturangiranye turabashimiye Yeah, cyane murakoze.
M- murakoze yari umutumire wacu dr emmanuel havugimana yigisha ivyerekeye ubumenyi bw'isi kuri kaminuza y'ubutare mu rwanda turako turavuga ku bihuhusi bikomeye eh, vyabaye mu kiringo c'indwi zitandatu gusa mu gihugu ca mozambique Eh, ibihuhusi idai icatanguye ni cabaye ku munsi wa kane kibandanya eh, ku bica bigacika mu kenet muri mozambique dushimiye rero ah, mwese mwagize uruhara muri iki kiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ivyiyumviro n'umutumire wacu kana mwemwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika tubatumiye kubandanya mudukurikirana- mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington